sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura.
kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu kun sagantaa filannoo faarfannaati filannoo faarfannaa har'aa keessattis kan dabareen isaanii ga'e qabannee istuudiyootti argamneerra kana nafaana faarfannaa keessan qabattee jirtu tizitaata masgeenii faarfannaa keessan kan isinii filluun eebbifamaa jechaa itti fufna.
gaarummaa daggafaa iluu abbaa booraa darimoo irraa haadha warraa isaa buusee goobanaaf abdannee gaarummaaf abdii gaarummaaf boontuu gaarummaaf maatii isaa hundaaf faaruu kana isiniif fileera buzunaa daggafaa naannoo beenjaa haadha isaa aadde shumatee gammachuuf dassee daggafaaf birqee bozonaaf sisay bozonaaf amantoota waldaa amdoo hundaaf faaruu kana isiniif fileera.
daani'eel taamiraat. shawwalixaa aanaa dirree hincinnii irraa abbaa isaa obbo Taammiraat walda maariyaamiif haadha isaa aadde margituu dasitaaf obboloota isaa hundumaaf dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera biqilaa rundaasaa boojji coqorsaa irraa maatii isaa hundaaf waldaa kiristaanaa maraaf hiriyoota isaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
addunyaa xurii naannoo beenjaa irraa. haadha isaa aadde raggaatu ittaanaaf obboleetti isaa masqalee waggaariif geetaachoo waggaariif faayisaa waggaariif faanosii asaffaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera baacaa margaa billoo boshee irraa darajjii margaaf gaarumsaa margaaf tasfaa margaaf kabbadee margaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera.
Jiru giddeen gocha saa jiru giddeen gocha.
daawit tolasaa adooroo jirmaa irraa abbaasaa obbo tolasaa eebbaa haadhasaa aadde maarituu qannootiif obboloota isaa hundaaf kamisoo tottoobaaf jaalallee isaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera gammachuu yaadasaa qelleem wallaggaa ganda alakuu sanagaa irraa soddaasaa nagaasaa qannoof mucaasaa lammii gammachuuf waldaa makaana yesus hundaatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Baacaa daggafaa aanaa diggaa irraa barnaabaas mitikuuf tigist baqqalaaf dastaa mirreessaaf taaddaluu tarfaaf shuundee fiixeef faaruu tokko nuuf filaa jedheera misgaanee geetaa guutoo giddaa irraa alamituu olaanaaf gaarummaa olaanaaf birmadduu qana'aaf tafarii fayyeef faaruu tokko nuuf filaa jedheera.
saamu'eel bal'axee gidaamee irraa abbaasaa obbo bal'axee habdiisaa haadhasaa aadde tarfaatuu danuuf obboleettiisaa bilisee bal'axeef faarfannaa tokko naaf filaa jedheera taarikuu qajeelaa baabboo gambeel irraa qopheessitoota sagalee abdiitiif waldaa makaana yesus boondaa gulufaaf amantoota waldaa caalaa daabbus akkasuma amantoota waldaa waamaa koobbaraatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. galatoomii faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifaman.
Kaaragee ilaale hin kaanuufne siya malatee anillee yaane Yesuus kooftaan isa irruutaa isnaaf kuutaan Yesuus kooftaan isa irruutaa isnaaf kuutaan. na bira dhaabate ilba koolaa fi jabeessite. Dababaawu yemmuu ndaatabee siti taatee harka koo qabee iddoon ndaatabee tabiina koo yesus naaf taatee atuumna koo gabaraa koo gibiraati nabiraa inaafne yesus ati dhuftee nabira dhaabate ilba koo naaf jabeessite. Bareeraani mi'aani kakeen keessattuu inaani gadduwaa kakeen kanaaf daanda'u amaana koon si'i miituu gaarii naaba koon gafaraa koon gibiraati nabiraa inaamne yesuusati dhuftee nabira dhabaate ilba koonaaf jabeessite.
gammachuu dhaabaa aanaa gidaamii shuumee dhaabaaf annanee dhaabaaf amantoota hundaaf jiraataa dhaabaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera luba asmaraa baacaa naannoo beenjaa irraa haadha warraa isaa mijanee abshiruuf waldaa makaana yesusii adareef ambisaa dhaabaaf firoota isaa hundaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera.
gammachuu yaadasaa qellem wallaggaa irraa soddaasaa nagaasaa qannoof lammii gammachuuf waldaa beetel makaana yesus hundaatiif qopheessitootaaf alamnashiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera meetii mangashaa ganjii irraa abbaa ishee barsiisaa mangashaa abdiisaa faadha ishee adde hubaayyo biraanuutiif obboleessa ishee maammush mangashaaf margee mangashaa faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti.
Faayisaa Mangistuu naannoo Beenjaa irraa Baacaa Morodaaf Alamuu Tarreessaaf Fiqaaduu Geetaachoof amantoota waldaa Sigoo hundaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera. Hiikaa Ambisaa Baabboo Gambeellaa irraa amantoota waldaa Ambooloo Diillaaf Bal'inaa Hambaaf Abrahaam Hambaaf Badhaasaa Hambaaf faaruu kana nuuf filaa jedheera.
Garee ana kan yaadu waa'ee koo kan beeku waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira waaqayyoo jira. Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira. Waa'ee kukaan beeku Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira Waaqayyoo jira. Waaqayyo jira Waaqayyo jira Waaqayyo jira. Akka lubaan qabnee Bakkeetti naannessu gara laftaa baatee duuma jechuun darbaa guyyichi waaqayyoo afaan mul'atee ejjireen gootina guyyaa barii kootee. Garee. Anakaan yaadu waa'ee kukaan beeku.
Loltuu mirreessaa Nagaash Baardaar irraa abbaa isaa obbo Nagaash Makonninii faala isaa adde kabbabush qadiidaaf Indaaluu Nagaashiif waldaa Giriileekii faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Taamiruu Baayisaa Ganjiirraa haadha warraa isaa uummatee Hooliiqaaf Shibbiree Taamiruutiif Shittaayee Taamiruutiif Tolasaa Taamiruuf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Balaayi Qana'aa Yuunivarsiitii Wallaggaa yookiin Naqqamtee irraa haadha isaa Addee Barreetuu Rooboof Fayyeeraa Qana'aaf Dinqiituu Qana'aaf Dammee Qana'aaf Faaruu tokko nuuf filaa jedheera. Gammachuu Dhaabaa Gidaamii irraa Shumee Dhaabaaf Amanee Dhaabaaf Amantoota hundaaf Jiraataa Dhaabaaf Faaruu kana nuuf filaa jedheera.
Adimaasuu Xiyyaaruu Anfilloorraa Chuuchee Tasfaatiif Masarat Tashoomeef Daraartuu Adimaasuuf Urgee Adimaasuuf Waldaa Guutuu Wangeelaa Bahaaf Faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Yaadasaa Makonnin Gullisoo irraa haadha warraa isaa kuulanii abdiisaaf abbaa isaa obbo Makonnin Oyyeessaaf Isaayyaas yaada isaaf addunyaa jaallataaf faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru galatoomaa faarfannaa itti aanuun eebbifamaa.
Gooftaa gatii keessa baara darbe harka qabdan galataa kenna harkatti hafe ulfaadhu karra jirta karoora korra waa'een koo guddina kootti dalgaa galeera ulfaadhu karra jirta karoora korra waa'een koo guddina kootti gaddaa ta'eera haleluuyaa haleluuyaa haleluuyaa. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. Sitooka beela kaasee mawwaara keessa. Kolfiina keessa jabaa dhaabee weeddisa. Reefu kukkuuka malee yoomna bari'e. Anoosicha marfaddaa miikalma koo ga'e. Koo gooftaa gatii keessa baara darbe. Harka qabdaa galataa kenna harkatti hafe. Ulfaadhu karra jirta karoora koo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. asijjetaama saraa sana daangessu akeeka keedinni kaaratti nambisu ofumaa waa'ee kootiif walga'ii ta'a ulfadhu nama garaa koo asiinan ga'a koo gooftaa gatii keessa baara darbe harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirta karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gaddaa ta'eera. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. Lakkoo baay'ee namutee kan irri hin beekne. Hundumtuu naajee baay'ee malee na yaadne. Gaarii jedhee noosee taane seetaan gungume. Ibboon koo baara dheeraa sinaaf hiikame. Ta'u gooftaa gatii keessa baara darbe. Harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe. Ulfaadhu karra jirtaa karoora korraa. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gaddaa ta'eera. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. Sichi eenyuun nadhaan kaana dura gore. Sitooyi daabila koo billaa keenjire. Utuma ni ilaalamoo iddoo gadiitti. Kudoonuu teera baattee bakkee bal'aatti. Ta'u gooftaa gatii keessa baara darbe. Harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe. Ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gaddaa ta'eera. Haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa, haleluyaa. warri yoo lola sobaan dandaa labani maaloo eessaani ture warra mattuuni yommuu gooftaan duratti nadii bejersa diinni koo gaddofiisa walitti labsa ta'u gooftaa gatii keessa baara darbe harkaa qabdaan galataa kenna harkatti hafe ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti dalgaa galeera. Ulfaadhu karra jirtaa karoora korra. Waa'ee koo guddina kootti gaddaa.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 11 551 1199 duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.